naho kuvuga iby'inyungu rusange bagerageza kubyumva reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa rashidi nta migenzo wanyuje igitekerezo cye kuri facebook aho yagize ati iyo bafashe ahantu bakabuza abantu kugira icyo bahakorera ngo ni mu nganda aho niho umera nibaza izo nganda zimara imyaka zitaraza ubwo urumva ubutaka buba butaramaze guteshwa agaciro na buri wese soza reka mbibutse ko turi kuganira ku myambarire ikwiriye mu muryango aho turavuga hagati y'urubyiruko n'ababyeyi aha twibaza uwagakwiriye kugena iyo myambarire niba yaba umubyeyi cyangwa umwana ku giti cye nari christela uwicyeza
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri mu rwanda
mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni eric bagira ubusa ubasuhuza i kigali mu rwanda dusangira ijambo yacu iribanda ku bikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu byabaye ku itariki eshatu ku banyarwanda bo mu mahanga n'itariki enye z'ukwezi kwa munani ku banyarwanda baba mu gihugu ni amatora ku nshuro ya gatatu nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu u rwanda rwemeye politiki y'amashyaka menshi ni amatora yitabiriwe n'abanyarwanda bakabakaba miliyoni zirindwi kandi atwara akayabo ka miliyari zisaga esheshatu mu mafaranga y'u rwanda ni amatora u rwanda ruvuga ko rwiboneye ingengo y'imari ingana na mirongo cyenda n'umunani ku ijana ni amatora ariko ataravuzweho rumwe haba mu banyarwanda ubwabo ndetse n'amahanga ni amatora yabaye byarafashe umuzi mu nzira yo guhindura itegeko nshinga ngo perezida paul kagame wari urangije manda ebyiri yemererwa n'amategeko abashe kongera kwiyamamariza gutegeka muri aya matora hahatanaga bwana kagame w'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi bwana frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na bwana filipo mpayimana umukandida wigenga abanegura aya matora bavuga ko kagame yasaga n'uri wenyine mu kibuga cya politiki kuko abo bahatanaga bari abantu bato muri politiki ubwo twateguraga iyi dusangira ijambo ibyavuye mu matora by'agateganyo byagaragazaga ko bwana kagame yatsinze n'amajwi mirongo cyenda n'umunani n'ibice mirongo itandatu na bitatu ku ijana akurikirwa na bwana mpayimana n'amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana naho bwana habineza we ari kuri zeru n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana mu kiganiro cyacu turumva buri ruhande uko rwakiriye ibyavuye mu matora turumva abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi icyo bavuga kuri aya matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda turumva kandi uko abasesenguzi babona aya matora ndetse na mbere y'uko ab'icyo abaturage basanzwe bari bayitezeho cyane ko umukuru w'u rwanda paul kagame ku munsi we wa mbere wo kwiyamamaza yatangaje ko ibizavamo bizwi uretse kurangiza umuhango ikaze muri dusangire ijambo reka dutangirane na perezida kagame mu muhango wo kwishimira intsinzi ibyo bamaze kutugezaho ni uko fpr inkotanyi yatsinze amatora ubwo rero ndashimira cyane abayobozi abayoboke intore z'umuryango fpr inkotanyi mwese mwese ndabashimiye cyane cyane cyane insinzi intsinzi ni iyanyu ni amateka asanzwe ya fpr inkotanyi ihangana n'ibibazo yahanganye n'ibibazo byinshi ariko tukaba dukomeza gutera imbere tukaba tugejeje aha tuhigejeje ndetse tuhagirije n'igihugu cyose dufatanije ndashimiye rero nashimiye abayobozi nashimiye abayoboke namwe mwese fpr inkotanyi aba kabiri nkurikijeho n'abandi banyarwanda bose bose nabo twafatanije hari imitwe ya politiki yindi umunani izwi twavuze twamamaje hamwe ndabashimiye cyane ndetse nshimiye n'abandi bagiye muri iki gikorwa cy'aya matora amapariti abiri n'abayoboke bayo nabo ndabashimiye ko bagerageje
abari bahatanye na perezida kagame bombi bemeye bidasubirwaho ibyavuye mu matora bwana frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije umva uko yabwiye itangazamakuru ibyatangajwe mu matora nimugoroba mwabibonye n'ubu byadushimishije nk'uko twa- twari tubyizeye ariko kubera ko twemera demokarasi kandi turi abademokarate turifuza gufelisita umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame wegukanye intsinzi kandi tumwifuri- tumwifurije isha n'ihirwe turasaba abanyarwanda bose badushyigikiye bivuye inyuma ko bakomeza kuba kuba mu mutuzo mu bumwe n'ubwiyunge ndetse no kurangwa n'umuco w'amahoro Ah, dukomeza kubaka igihugu cyacu turangiza turasaba komisiyo y'igihugu y'amatora gukosora ibintu byinshi byatubangamiye mu gihe cya kampanye cyane cyane nk'ibyo twari tuvuze byabaye mu nzego z'uturere aho twabangamiwe cyane mu turere tune aritwo akarere ka rusizi akanyamasheke nyagatare na kirehe aho hamwe twaje no gukubitwa n'amabuye ahandi twohereza no mu irimbi turifuza yuko komisiyo y'amatora yareba ukuntu ibyo bintu yabitunganya ndetse n'ibibazo twahuye nabyo umunsi w'ejo ibibazo by'indorerezi zacu zabujijwe kwinjira mu byumba by'amatora igihe kirekire zimwe zikaza kwinjiramo ndetse hari izinjiyemo saa munani hafi amatora yarangiye n'ahandi zabuzaga kwinjira aho barimo kubarirwa amajwi turasaba ibyo komisiyo y'amatora y'uko yabikosora kugira ngo ubutaha amatora azabe meza harakabaho ishyaka iharanira demokarasi no kurengera ibidukikije harakabaho repubulika y'u rwanda imana ibahe umugisha mwese murakoze na bwana filipo mpayimana umukandida wigenga yemeye ibyavuye mu matora nk'uko yumvikanye kuri radiyo na televiziyo by'igihugu nishimiye uko biriho bitangazwa hirya no hino bigaragara ko abanyarwanda mu mpande zose z'igihugu batanze ibitekerezo byabo bagatanga amahitamo yabo umwanya kugeza ubu ndiho uranshimishije Eh, ndizera yuko uko bakomeza batugezaho no mu turere dusigaye n'abandi basigaye amanota yacu azakomeza kuba meza Eh, bikaba bigaragara nyine ko eh, amahitamo y'abanyarwanda agenda yerekana nyine ko fpr tu- turusha ariko ndasaba abanyarwanda guki- dukomeze twishimire eh, umurimo uriho ukorwa nk'uko byagenze neza hirya no hino mu gihugu nta mpungenge ko aya matora ari mu yazaba yabaye meza Ah, uruhare nagize kandi nkomeje ku- kurwishimira ngo dukomeze dukurikirane eh, aho muri mwese ngewe ku bwanjye eh, ndashimira abamfashije nkaba kandi nshimishijwe n'uko eh, mu kanya nitubona ama- amanota ahamye nta shiti ko eh, niba ari intsinzi uyi- uyigize ndabona ariho atangira kwigaragaza tuzamushima hanyuma natwe kandi dukomeze dukorane ibyo tugomba gufatanya murakoze nyuma yo kumviza impande zose navuganye na bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda mbanza kumubaza uko bakiriye ibyavuye mu matora bo twebwe ibyavuye muri ayo matora ntabwo byadutunguye ni ibisanzwe cyane cyane ku bamenyereye ubutegetsi bw'igitugu navuga bugizwe n'ishyaka rimwe urwanda ishyaka rimwe rya fpr inkotanyi niryo mu by'ukuri abanyarwanda bategetswe kubamo wabishaka utabishaka ni naryo urebye mu by'ukuri ryarikeneye kuba mu matora ryonyine urebye uko ryagiye ryigera ryigezayo abakandida mu by'ukuri navuga bari bashoboye bagomba mu by'ukuri guhangana n'umukandida wa fpr ariko mu by'ukuri wongeye kubigijweho na komisiyo y'amatora kugira ngo fpr ijye mu kibuga mu by'ukuri nta muntu ugaragara uri uhanganye nayo ariya majwi kandi nimba nabirebye neza urabona yegera neza ya majwi ya referandumu bigaragara ko mu by'ukuri cyari kigendewe nk'uko none bavugaga ko amatora yarangiye nk'uko perezida wa repubulika yabivugaga bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo majwi yegere ya referandumu kuba rero bariya bari bahanganye na fpr babonye zeru nta gitangaza n'ubundi byagaragara ko barabaherekeza ntabwo mu by'ukuri bari abantu bari bari buhangane na fpr urebye nuko babanje no kubangamirwa abaturage bakabuzwa kujyayo byonyine bikwereka ko n'icyizere cy'uko niyo waba ijwi ryabageraho kiba kiri hasi cyane ntabwo bibatunguye ariko se uravuze uti mu rwanda hari ishyaka rimwe abaturage bategetswe kubamo gute kandi tubona amashyaka agera kuri cumi na rimwe uko byabibonye bifite amashyaka cumi na rimwe ariko mu by'ukuri harimo n'amaze imyaka makumyabiri n'itatu ariko uko buri kampani ije mwabonye ko bavuga ko bishyigikiriye fpr ntabwo bariya mu by'ukuri umuntu ashobora kuvuga ko ari amashyaka imyaka makumyabiri n'itatu amwe amaze nta na rimwe wari wumva hari ikibazo cy'umuturage yavuze ngo ubone ko ukangayijwe n'ikibazo cy'umuturage n'ishyaka rya politiki akenshi riba rigamije kugera ku buyobozi ariko nimba buri gihe rihora mu gushyigikira imyaka makumyabiri n'itatu igashira mirongo itatu ikazashira rishyigikira umuntu yavuga ko riba rihari ridahari none se abaturage ubwo rimara iki abaturage no kuba ririho ntacyo bimaze kuko nimba buri gihe nta gitekerezo irindi kindi rigira rikabashyikira ibya fpr gusa bisobanuye ko mu by'ukuri nta nubwo riba rinahari ari niyo mpamvu nyine leta haba fpr isa nkaho iba ijya mu kibuga yonyine ariyo mpamvu yayo amajwi mirongo icyenda n'umunani sinzi niba hari ikindi gihugu kibamo demokarasi usibye ko leta y'u rwanda itubwira ko ifite demokarasi yayo ariko demokarasi itanga ubwisanzure bw'abaturage banumvise ko muri no kwamamaza abaturage benshi bagiye babifungirwa ngo ntibagiye kwamamaza kagame ariko nta muntu ugeze bafunga atagiyemo n'imitingi ya girini pati cyangwa fa filipo ibyo ngibyo bifite ibimenyetso ibyo binasobanuye kuko mu by'ukuri no kujya gutora kw'abaturage umuntu yabifata ko abenshi umuntu atibeshye bagiye mu buryo bwo kwigura kugira ngo batagira ikibazo ko batagiye nimba kujya kutajya kwamamaza bya fpr ari icyaha umuntu afungirwa biragaragara ko mu by'ukuri noneho utagiye no kubatora bishobora kugiraho ingaruka ari nayo mpamvu z'ayo majwi nyine mirongo icyenda n'umunani nta handi uzayabona usibye mu bihugu by'abanyagitugu n'iki cyacu cy'u rwanda niho uzabona umuperezida yatuye ku majwi mirongo icyenda n'arindwi mirongo icyenda n'umunani ayo nayo batatoraga habyarimana ngira ngo abafite imyaka mikuru barabyibuka mirongo icyenda n'umunani mirongo icyenda n'icyenda ni amajwi y'abanyagitugu n'asanzwe niyo mpamvu rero tuvuga ko nta gitangaza kirimo kuba none ko abo abari bahatanye na perezida paul kagame yaba frank habineza ndetse na philippe mpayimana barangije kwemera ibyavuye mu matora ntabwo binyuranye n'ibyo utangaza bwana boniface twagirimana yerekeza ko icyatumye n'ubundi bavanamo abandi bakandida bakabasigamo kinasobanuye ko badashobora guhakana ibyavuyemo mu by'ukuri n'ubundi kuki fpr yanze ko ijyanamo n'abandi ba diane rwigara ikaba yarafunze abanyapolitiki batavuga rumwe nayo kuko buri matora yagiye aba icyo bisobanuye nyine nicyo binasobanuye kuko kuba abandi bagirwaho bakemerwa nicyo yanatuma mu by'ukuri ibintu byavuye mu matora ntuzanatangare nubona wenda bafite ibyo babageneye kuko ibyo tuvugana mu rwanda hari ibintu twita tekinike gutekinika iyo ni tereme fpr yazanye ntabwo twese twayihimbwe nayo irayizira yemera tekinika kubeshya amanyanga ntabwo rero ushobora kumenya amatora yo mu rwanda ni tekinike ku bwanyu rero murumva nk'ishyaka fdi inkingi ritemewe gukorera mu rwanda amatora mwita ko ari tekinika ayagombye kuba atari tekinika yagombye kuba ameze ate mu rwanda tuzavuga ko hari amatora ari uko umuntu yemerewe kujya mu mutwe wa politiki ashaka ntagire umwirukankaho inzego z'ibanze ntizimwirukankeho inzego z'umutekano zimwirukankeho ngo zimubangamire zimuhohotere ngo ni uko atagiye mu ishyaka rya efuperi ku butegetsi tuzemera ko mu rwanda hari amatora ari uko umuntu yemerewe gutora umukandida ashaka ntabwo ashobora kubizira na ku bwingero z'abantu bafunzwe kubera ko batagiye kwamamaza perezida kagame hari n'ingero z'ingero z'abantu bahunze hari abantu batanzeho raporo ngo baravuze ngo ntibazatora kagame ahubwo waziduha nanatanga urugero rumwe rw'umuturage wo mu murenge wa rugenda bari witwa ngabo y'amayina francois saviye niba nibuka neza izina rye bamutanze muri raporo kuko ngo yavuze ko atazatora kagame eh, polisi yahise ibyuka ijya kumufata byamusabye guhunga igihugu n'ubu ari ari hanze y'igihugu yahunze ejo bundi muri kuno kwezi gushize ikibazo cy'amatsiko aho ngaho boniface twagira imana waratoye Ngo rero ntabwo nagiye gutora nari kujya gutora nta matora ahari aba nyir'ubwite bavuga ko ibintu byarangiye gusa njye nayaguta umwanya wo kujya gutora mu matora adahari ntanemera dusoza ikiganiro nakubaza nti perezida kagame atorewe kongera gutegeka manda y'imyaka irindwi ibibazo kimwe bibiri bitatu ubona yagombye kuba yashyira imbere bireba rubanda ni ibihe perezida kagame ari ku buyobozi eh, agiye no ku buyobozi yifuza no kubuha amahungu ubuziraherezo ariko njye icyo namwisabira nk'umuyobozi w'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu ukomeye namwibutsa ah, ibyo ntekereza ko azi cyane fpr yaje ivuga ko izaniye abanyarwanda harimo ibya demokarasi ari ibyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu ari ubwo kurwanya imikorere y'ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu Eh, nkamubaza ngo wenda yasubiza amaso inyuma akareba nimba ahantu igihugu cyacu ari kukijyana nk'umukuru w'igihugu mm, n'uburyo yarwaniye byo ku- ah, kurwanya ishyaka rimwe byo guha uburenganzira bw'ikiremwamuntu akareba uko yafungurira igihugu cyacu cy'u rwanda inzira ya demokarasi kuko mu by'ukuri nubwo abantu baririnda iterambere nta terambere rishobora kubaho abaturage b'igihugu baremye icyitwa uburenganzira bwabo cyose ntabwo gishoboka turasaba rero ko mu bushobozi afite nk'umukuru w'igihugu uyobora igihugu nk'ukeneye kugitunganyiriza ejo hazaza heza akwiye mu by'ukuri kwikubita agashyi bibaye ari amahire akaba akundwa n'abanyarwanda bakamutora ijana ku ijana ariko nta muntu wabasunitse n'ababafunze nk'uko nakubwiye abantu bahunga igihugu ni uko batamutoye icyo gihe twakwizera ko ari kujyana igihugu ahantu heza ariko nimba atari ko bimeze namusaba ko mu bubasha afite n'imbaraga afite nk'umukuru w'igihugu akwiye gu- kureba inzira ari kujyana n'igihugu akaba ashobora gutanga ibisubizo ah, ku byo abanyarwanda baba mu gihugu cyabo mu bwisanzure no mu mudendezo nk'uko fpr yavugaga ko ari bwije kurwanira nubwo bwose tubona iri kwikorera ibindi bijyanye n'ibyo aba yasimbuye bwana boniface twagira imana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe ndabashimiye si uyu munyapolitiki wenyine uvuga ibi gusa kuko hari na bamwe mu baturage basanzwe babivuga kubw'umutekano w'uyu twahinduriye amajwi twavuganiye mu ruhango mu majyepfo y'u rwanda amatora yegereje ibi by'abakandida bo kuba wenda bari muri kampanye ni uburyo bwo kwereka amahanga gusa ko igihugu gifite demokarasi ariko iyo demokarasi iyo uyirebye ubona idahari gute nawe ubwawe wabyiyumvisha kubera ko niba amashyaka ahari ukumva nk'aba- nk'amashyaka nk'icumi umunani ngo ashyigikiye umuntu kandi igihe bashingaga ayo mashyaka intego yabo yari uko bayobora ibyo biba bi- bigaragaza ko n'ayo mashyaka ubwayo ntariho ariho ku izina gusa wenda n'imyambaro y'uko izo parite zihari ariko iyo urebye ubona izo parite ziba zidasa ntiziba zihari ntiziba ziriho
ibi ngibi urabivuga nk'umuturage usanzwe twinjiye mu matora noneho wowe wumva kugira ngo amatora agende neza byagombye gukorwa bite
ibyo ari byo byose komisiyo y'amatora ubwayo yagombye kuba yigenga cyangwa se abo bafite kampani yo kwiyamamaza eh, bakagira uburenganzira kuri iyo komisiyo y'amatora abahagarariye amatora mu duce dutandukanye tw'igihugu abo bafite kampani nabo bakabagiramo ababahagarariye kugira ngo bagenzure neza uko ama- amajwi yabo adashobora kunyerezwa cyangwa ngo yibwe kugira ngo nabo ubwabo eh, ibyava mu matora nubwo bari muri kampani baba babizi cyangwa se baba babyiteze Eh, nubwo baba bafite indorerezi nta kintu zabamarira eh, kubera ko eh, naho eh, ibiro by'itora biri kugira ngo amakuru ubwayo abazwe iyo ushatse kuzamura ikibazo barakubwira ati itonde icyo ushinzwe ni ukureba gusa nta kindi ushinzwe ntushinzwe kumenya uko ibintu bishobora kugenda iyo urebye uburyo bari kwiyamamaza abakandida batatu perezida kagame philippe mpayimana eh, na bwana frank habineza urabona ko perezida kagame arabasiga mu bwitabire ntabwo ubwabyo bishobora guhita bigaragaza nyine ko abo bantu bamushyigikiye se n'ubundi bazamutora yatsinda be- umuntu ntabishidikanyeho ibyo ntabwo ariko bimeze ngira ngo hari nka fpr kuva mu nzego z'ibanze kugera mu rwego rw'uturere ngira ngo abayobozi bose ni abayo baba b'imidugudu bahagarariye fpr ngira yo kubona ngo niba umuntu ari mu mudugudu bakamubwira bati abantu bo mu mudugudu wawe bagomba kwitabira ngira ngo nta muturage ahari wa umuturage ajya amateka abanyarwanda banyuzemo nayo ubwayo abigiramo uruhare kubera ko niba abantu barahunze ibindi bihugu bikagenda bibagarura mu gihugu ukabona ko abantu nta nta bundi buryo ba- babaho bagomba kwemera ibihari icyo bashaka gusa ni uko bituriza imibereho n'ubwo yaba mibi ariko bakaba biturije kugira ngo ibyo byose bemera amabwiriza ayo ari yo yose bashobora guhabwa ariko si impamya ko habayeho gutora mu bwisanzure Eh, n'umukandida kuba wenda afite abaza muri kampanye ye ntabwo bishatse kuvuga ko yatorwa uravuga fpr Eh, ntabwo yatorwa ibintu kimwe bibiri bitatu uvuga byagombye kuba ku bwawe bitsinda fpr ni nk'ibi abaturage ubwabo nabo ubwabo babivuga usibye ko batabivugira ku itangazamakuru ariko hari ibintu byinshi fpr isa nkaho nayo itegekesheje abanyarwanda igitugu gikaze eh, gusa nuko nta muntu ubigaragaza dufate wenda nk'urugero niba umuntu afite ubutaka bwe yavutse asanga ubwo butaka burahari fpr ikaba yarabufashe ikabwiyitirira umuturage akaba agomba kububamo bukodesha Eh, nta burenganzira ufite bwo kubaka muri iki gihugu utajyanye n'igishushanyo mbonera kandi ubushobozi bwo kubaka nabwo ni ikindi kibazo Eh, ngira ngo abaturage ibibazo byo biba biba bihari uburyo bwo kubishyira ahabona nibwo buba ari ikibazo gikomeye icyo ni ikintu cya mbere cyatuma fpr aho hantu yahatakariza amajwi icya kabiri abaturage bambuwe ibishanga ba- byamburwa mu buryo bw'amaherere babyita ngo ni isaranganya ariko ugiye kureba usanga nta saranganya rihari hari indi politiki iri inyuma yabyo umuturage icyo gihe yo ikirere cyabaga kitagenze neza yashakishirizaga aho ngaho mu gishanga akahashakira ibyo kurya ariko ubu ngira ngo abaturage ibyo nta kindi babivugaho nyine babyemera nk'uko bihari bavuga bati reka twiramukire kabiri nubwo twabaho nabi ariko tubeho Ah, ikindi cya gatatu usanga ibintu byose n'iby'ubucuruzi eh, fpr isa nkaho yabyihariye Eh, kandi na perezida kagame ubwe yarabyivugiye avuga ati twebwe twinjiye mu bucuruzi ku bw'uko igihugu ubwacyo ntacyo cyari kiriho ati nuko twinjiye mu bucuruzi Eh, ngira ngo ugiye kubaza wenda n'abatagisimene cyangwa se abafite amakompanyi atwara abagenzi nabo ubwabo ni uko batagira icyo babivugaho ariko nabo ubwabo babivuga Eh, mu gihe cyashize washobora gusanga umushoferi ari umuntu wifashije ariko uyu munsi byagutangaza aje kugura nk'ipantaro za zindi twitaga cagwa za magana atanu wenda mu kubihishahisha ni uko bagiye- bakora ya myenda yo- y'amakampani bakavuga bati niba ari atarako bakageraho nk'udupira cyangwa udushati babaha ariko ubundi n'abashoferi nabo babayeho nabi ikindi ni imisoro ikaze cyane ngira ngo nacyo bari ikindi kibazo gikomeye ndagushimye rero ku kiganiro uhaye ijwi ry'amerika Eh, nawe urakoze Hari na bamwe mu basabye ko Kagame yakomeza gutegeka ariko bagasanga atarenze iyi manda bamutoreye. Uyu yari mu bikorwa byo kumwamamaza i Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.
ni ukuvuga ngo nitumutora tukamushyiraho ndabona iyi manda yirangije yareka n'abandi bakayobora ni ukuvuga ngo umuyobozi yakagombye wenda kuvaho akareka abandi bakayobora na- tu- tukinamukunze nawe tu- turamutse tura- tumurambiwe n'ubundi ni bya bindi bivamo ubwicanyi kumva ko yavaho ari uko wenda habaye ubwicanyi Eh, kwa kundi kugundira ubutegetsi nibyo numva wenda iyi manda yirangije nawe yavuga ati wenda nshuye igihe niyo mpamvu umukandida ataba umwe baba ari benshi kuko nu- n'uwiyamamaje muri iyi manda byumvikane ko aba ashaka kuyobora nawe byo yarakoze n'ubu aracyakora mbese ubwo ni ukuvuga ngo we icyo namusaba ni uko ataba nanone nk'ubu- nk'ubu- nk'ubutegetsi bwamubanjirije bwagundiriye kugeza ubwo havuyemo ubwicanyi nta kindi rwose kuko mwifuriza ko ye- ubuyobozi yayobora akazaruhuka neza Ubu noneho rekamo ijambo mugenzi wanjye Etienne Karekezi uri i Washington DC araganira na Bwana Frank Mwine impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga bavuganye ku by'aya matora ari i Kampala muri Uganda.
bwana mwine mumaze igihe mukurikirana ibikorwa bijyanye n'amatora mu rwanda guhera ku bikorwa byo kwiyamamaza n'itora ryabaye ejo imbere mu rwanda n'ejo bundi hanze y'u rwanda mwe musesenguye ku bijyanye na politiki mukurikirana cyane iri tora mwe murivugaho iki urakoze tiyene mu by'ukuri amatora amaze kuyareba ndayakurikiranye hafi yose yose yose ubu wari umukandida kandi ari na perezida wa repubulika y'u rwanda ah, paul kagame yose yatwaye bisobanura ko mu by'ukuri ibyo abantu bavugaga ndetse na perezida ubwe yivugiye yuko abanyarwanda kuva bakora indi bita referendumu amatora yaba yararangiye ahubwo ibisigaye ni umuhango mu by'ukuri rero icyo abantu bari nta kintu gishya cyabaye icyo abantu batari bategereje cyangwa icyo batatekaga Ne, hari abantu batandukanye tumaze igihe tuganira mu buryo bunyuranye mu biganiro byacu hano kuri rya amerika n'umunyapolitiki wo mu rwanda imbere mu gihugu uhagarariye ishyaka rya fd inkingi eh, boniface twagirimana yatangaje ko urebye amajwi yavuye muri aya matora ntawe yatangaza kubera ko mu rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rikora politiki andi agasa nk'aho ari indorerezi ni ishyaka rimwe mwavuga ko riri mu rwanda ya etiyeni iyo urebye mu by'ukuri bivuze ngo ni ishyaka rimwe nk- nk'uko bibona uko uko bigaragara umuntu yavuga ko wenda ari ishyaka rimwe ariko muri politike burya ikintu abantu bajya birengagiza ni ikintu bita kureshya iyo rero perezida afite kapasite cyangwa ubushobozi bwo kureshya andi mashyaka akayatwara akayemera bakabyemera cyangwa akaba afite ubushobozi bwo kureshya n'amashyaka yo hanze kuko buriya etiyeni tuvuge ko mu rwanda ah, wenda bamwe bavuga ko babatera n'ubwoba ah, n'iryo shyaka rimwe ariko no hanze y'u rwanda iyo urebye amashyaka aho yagombye gushyira hamwe ngo afatanye arebe ko izo ngufu za paul kagame zagabanuka ariko usanga amashyaka yaracitsemo yarabaye na twa butike gusa aho umuntu ashinga akangaka agashinga n'akangaka aho bagombye kureba ati muri politike reka dushyireho ingufu tuzihurize hamwe ariko usanga bazitatanya reka nkuhe nk'urugero iyo urebye super alliance yo muri kenya ni amashyaka yashyize hamwe ariko ati reka dushyire hamwe turebe ko rwa tugomba kungana ariko duhangana n'ishyaka rya jubiri rya rya uhuru kenyatta eh, uhuru kenyatta abo rero abanyakenya barakibonye baravuga ati reka dushyireho ishyaka rishyira hamwe rifate twa dushyaka twose dushyire hamwe ariko usanga ubushobozi bw'amashyaka yo hanze ubwo bushobozi ntabwo bafite cyangwa ubushake ntabwo bafite cyangwa ntabwo bashoboye gushyira hamwe kugira ngo barebe ubarusha ingufu cyangwa barusha imbaraga ni uwuhe mwe mubona ubwo buryo muvuze ko ishyaka riri ku butegetsi rifite ubushobozi na pawa n'ubushobozi bwo kureshya bushobora kureshya abandi bantu bakinjira mu mu ishyaka bigasa nk'aho binjiye mu ishyaka rimwe kuri demokarasi n'ubutegetsi bugendera ku mategeko ndetse no kuba ubutegetsi bwafasha ko haba ibitekerezo binyuranye mu buryo bwo kuyobora igihugu hari icyo bifashaho
ikibazo cya politiki imaze kwitegereza mu karere muri afurika muri rusange ndetse no ku rwego mpuzamahanga usanga abanyapolitike ibyo bavuga ibyo bakora politike yuzuyemo kubeshya politike yuzuyemo kutavugisha ukuri ntacu mu rwanda amoko yacu murayazi ibyo bintu usa- wasanga abantu aribyo bashingiraho bashinga opozisiyo cyangwa bashinga politike ikibazo rero aho kivuka ni uko abantu bitwaza ibyo bintu ugasanga bashatse kubuza abandi kuvuga ibitekerezo byabo ah, ah, byubaka icyo kintu baracyitwaza ariko mu by'ukuri iyo urebye politike nto yo mu rwanda nta bitekerezo bitandukanye n'iby'ishyaka ririho cyangwa na perezida ubwe a- afite usanga abantu abayoboke be cyangwa abo ngabo tuba ba- b'amashyaka ntacyo bubakiraho gitandukanye n'icyarapiyeri wareba se usesenguye se hari inyungu bifite cyangwa se bishobora kuba bifite imbogamizi ku buryo bwa hafi no ku gihe kirekire Ah, inyungu zihari ni iz'igihe gitoya cyane kuko urabona mu rwanda nk'uko tumeze ni- kagame ashoboye kuzana amajyambere kagame ashoboye kuzana icyo bita ubungubu umutekano urahari bamwe n'ubwo bavuga bati umutekano ni uko ishingiye ku iterabwoba ibyo bintu rero ntabwo biramba abana etiyene ikibazo cyabyo ni uko ah, iyo perezida avuyeho yavaho kubera ko ashaje yavaho kubera ko ah, bamukuyeho ku ngufu nk'uko tugiye twabibona muri za- za libiya igihugu kirashwanyuka bya bintu rero hubakiye imyaka makumyabiri etiyeni isubirayo bigasubira i bubisi abantu bagatangira kwiyubaka ukabona abantu barimo kubaka buri munsi buri munsi kuko u rwanda iyo urebye habyarimana n'abandi hari aho bari babigeze kubera intambara yaje rero kubera ko nawe yatanze yanze ku- kwemera abantu ngo baze mu mahoro wasanze u rwanda barushenye rpf itangira kuri zero Ah, ibyo bari bubatse babishenye urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane yuko opozisiyo ntabwo ihawe umwanya kugaragaza ibitekerezo ariko na opozisiyo ifite uruhare rwayo kwerekana ibitekerezo ndetse iyo opozisiyo igashyira hamwe aho gusa usanga yaracitsemo ibice barakoze cyane Etienne karekezi kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc na bwana frank mwine ngaho rero reka mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika mwari na erike bagira ubusa i kigali mu rwanda naho utaha